mandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngingo rero y'ibyo twabateguriye hari abantu benshi bafise indwara zidakira bapfira ngaha muri ibi bitaro vya uganda kubera babuze iyo miti baba bakeneye canke babankiye no kuja kwivuza hanze kubera bavuga ngo nta buryo buhari uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri uganda adondagura zimwe mu ngorane bahura nk'impunzi na cane cane mu gisata c'amagara y'abantu iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko ibiharuro bitari bike vyavuye mu biro vy'amatora aha muri amerika vyerekana ko abademokrate batsinze mu bice bitari bike ariko ko hatacizere ko batsinda ku majwi menshi cane aho benshi babona ko trump atariko aroroherwa kurangiza manda ziwe zibiri amahirwe y'uko abademokrate bashobora kwigarurira sena asa n'uko ari make nyuma yo gutsindwa mu mareta ya indiana na tennessee amareta trump yatsinzemwo bimworoheye muri bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yamara binugwanugwa y'uko ibiharuro biriko birasohoka vyerekana ko abademokrati nabo bashobora kwigarurira inama nshingamateka intebe amajana na mirongo itatu na zitanu zo mu nama nshingamateka nizo ziriko zirahiganwa hamwe n'intebe mirongo itatu kw'ijana zigize sena hamwe rero n'abaguverineri batari bake mu gihugu cose vyaragaragaye ko abanyamerika bitabiriye amatora ku bwinshi perezida donald trump ntari mu batorwa ariko benshi mu batoye mu gihugu babona ko ayo matora ari nka referandumu ku myaka ibiri amaze ku butegetsi abategetsi muri somaliya bariko baratohoza ku rupfu rw'abanyagihugu bane bavugwa ko bishwe n'abasirikare b'umuryango w'ubumwe bwa afurika boba barimo n'abarundi mu nteko za misoma ejo kwa kabiri nyuma y'aho hari bombe yatezwe mu ibarabara ku modoka y'izo nteko iyo bombe yaturikiye muri district ya huriwa ni mu buraruko bwa mogadisho yonona ikamyo ya amisoma itwara amazi abavyiboneye babwije ijwi amerika ko inteko z'ubumwe bwa afurika zaciye zija kurondera ababikoze zica abanyagihugu batagira ibirwanisho abategetsi ba leta ya somaliya baremeza ko iyo bombe yatezwe kandi ko hari abanyagihugu bishwe mu nyuma abanyagihugu barenga ijana baciye bihereza amabarabara biyamiriza ubwo bwicanyi kandi basaba ubutungane leta ya somaliya hamwe n'inteko za amisom abagwanyi ba al shabab baremanze ko ari bo bateze iyo bombe kandi bavuga ko hapfuye umusirikare umwe wa amisom ariko babibonye bavuga ko atamusirikare yishwe babonye
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya amerika amezi atandatu y'ibihano ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni radiyo y'abongereza bbc byari byarahawe byo guhanwa n'urwego rucungera ibinyamakuru mu gihugu cy'u burundi cnc yaheze uno munsi ku wa gatatu ariko rero cnc ntaco iratangaza nimba bbc n'ijwi rya amerika byavanywe mu mihano bagifungirwa ama fm mirongo ya fm izo radiyo zisamira nako mu gihugu c'u Burundi CNC yari yasiguye ko BBC yahanwe kuko itihanuye kandi yaragabishijwe nayo radio ijwi Amerika muri ko murumviriza yari yagirijwe ko yarenze amategeko mu kubandanya isamirana ku murongo w'iradiyo yugawe mbere ngo inahakaza umenyesha amakuru Murundi aronderwa n'ubutungane bw'ibujumbura turaza rero kubandanya turondera abo mu rwego CNC kugira ngo tubabaze nimba ivyo bihano bibandanya canke vyavanyweho ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tukiri ku makuru avugwa mu burundi cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u burundi yifuza ko inyuma y'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri muri ico gihugu hosigara imigambwe ibiri gusa gaston sindimwo akavuga ko vyotuma amajwi adasanzara kuko haboneka imigambwe mike ku rubuga reka ibindi kuri ino nkuru tubibaza umenyesha amakuru ijwi rya amerika i bujumbura remonzimana ariko agira icyo avuze ku bijanye n'iburabuzwa ry'ibikorwa vy'imwe mu migambwe harimwo umugambwe iprona mu ntara ya cibitoke eka no mu bindi bice vy'igihugu gastos ndimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ko bimwe mu bituma haba ukutumvikana ari ubwinshi bw'imigambwe kandi itaboneka ku rubuga uyu mutegetsi asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe iprona akabona ko umuti ari uko mu burundi hoba imigambwe ibiri iyindi igafutwa sindimwo akabona ko abarundi bose boja mu mugambwe iprona na sendedefdd inyuma y'amatora ya bibiri na mirongo ibiri kugira amajwi ntatakare uravye inguvu zimeze ku kibuga kavuga nti hapfuma hasubira n'imiburiburi umugambi w'iprona n'umugambi uri ku butegetsi ni uko abarundi bavyumva kuko hari inzira nyinshi ziriho zituma amajwi asanzara rero ndiko ndabivuga gutyo mbavuga kugira ngo mpimirize abarundi kumva gutandukanya icyatsi n'ururo mu gihugu nuko haba imigambwe ibangabanganywe nuko haba imigambwe ishobora kugira ijunja n'ijambo kumwe kubona umugambwe umwe uronka amajwi menshi cyane uwundi ukaronka ubusa ivyo bituma ata imwe bita ikiribe politike mu gihugu abajijwe nimba ivyo bitoba bije gusubiza inyuma ihiganwa mu matora y'imigambwe myinshi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu avuga ko imigambwe ibiri ari myinshi ikindi yabajijwe nuko iprona na sndefdd ari yabona kwirusha ibikorwa iyindi migambwe iri mu gihugu twe dufise abanywanyi kandi turavyemera ko dufise abanywanyi hanyuma sndefd biragaragara yafise abanywanyi none abo bandi baguma ngo barenga roberiyo bashaka gutera igihugu bashaka nibaze binjire mu mugabo kandi iprona dugire politike turegira kisha ega nyinshi ihera kuri ngaha ihera kuri ibi hari imigambwe iza kugira ngo amajwi abe imfagusa kuko reka amajwi tuyashire hamwe hamwe n'ahandi hama ipolitike tuyikire twese mu mugambwe forodebu waraniye mbere uratsinda mu matora yazanye demokarasi mu gihugu c'u Burundi bavuga ko ivyo bikozwe vyoba bije gusubiza inyuma intumbero ya demokarasi Pierre Claver Nahimana arongoye Frodebu avuga ko amategeko yo kubahirizwa kuko atarahindurwa naho igihugu kirimo ingorane za politiki mwumvikano hagati y'abanyepolitiki mwumvikano muke nta muntu yoza asubiza inyuma shingiro ca demokarasi intumbero ya demokarasi yashinzwe yaharaniwe na nyine icubahiro biricyurundadaye incungu ya demokarasi mu gihugu hariho amategeko agenga imigambwe igihe atarahinduka ijanye ibwirizwa shingiro rihindutse muri ico gihe rero duteza kuvyubahiriza naho yemera ko imigambwe iri mu Burundi ari myinshi urongoye Sawanya Frodebu avuga ko bigoye ko abarundi bose bohurira mu migambwe ibiri naho Imana akemeza ko naho ukoreshwa inguvu abarundi batovyemera amayideoloji yoba menshi biba bikwiye ko ari imigambwe eh, mikeyi ico ciyumviro nico atari co niwovuga ngo abantu ndabategetse kuja mu migambwe ibiri gusa ibi- ahandi boguko ibona gukundira niyo imigambwe ibiri gusa yorenga abantu babiraba bavuga bati ishobora ku- kurenga n'itanu n'iyindi Eh, ariko kuvuga ngo yose woyikoraniza mu migambwe ibiri gusa nibaza ko vyogorana abarundi ntibobikwemerera bikwemerera na gato nayo kugira ngo ukoreshe inguvu ubashireyo hoho ntibobikwemerera na gatoya mu bushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bemeza ko imigambwe yemewe ingana na mirongo itatu n'ine mu gihe yari mirongo ine n'itatu imwe yagiye hamwe iyindi nayo yemeje ko iba yarahagarika ibikorwa mu gihe yari yahagaritswe n'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati kiretse iyo hari n'umugambwe fnr amizero y'abarundi urongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka gatogwasa yatowe nk'uwigenga washikanye ibisabwa mu bushikiranganji bubijejwe kugira wemeregwe ubu ukaba urindiriye inyishu uzohabwa n'ubwo bushikiranganji ibujumbura remonzimana ijwi rya amerika Imana arakenuye mu Rwanda naho i Kigali havutse umurwi uje guhindura ingene abantu basenga uwo mugwi uvuga ko uje kongera kwigisha abanyarwanda ugusenga bafatiye ku karanga ka ba sokuru bakavavanura n'ico wise ugusenga imana z'abanyamahanga inkuru tubaza mugenzi wacu i Kigali Asumta Kaboyi umuyobozi w'iri tsinda bwana mubaraka eduwara aganira n'ijwi rya amerika yasobanuye ko iri tsinda rije gukura abanyarwanda mu cyo yise ubuyobe bayobejwe n'abanyamahanga bakabatesha imisengere yabo ya gakondo mubaraka yemeza ko azanye uburyo bushya bwo gusenga buzasimburwa abantu bari bamenyereye abanyarwanda barashutswe bashukwa kwinjira mu zindi mana z'amahanga birengagiza imana yabo bwite y'u rwanda ariyo basogokuru na basogokuruza basengaga twebwe rero ikintu tuzanye gishyashya mu myemerere yacu ni uburyo bushya bugezweho bwaduhuza n'imana z'abakurambere bacu bigasa rero noneho wenda eh, tubisobanuye ari uguterekera bigezweho naho amadini amatorero imiryango yewe ibyo ngibyo ntabwo mbyemera uyu muyobozi w'iri tsinda mubarake eduwara avuga ko yabanje guca mu matorero anyuranye yasobanurira radiyo ijwi rya amerika ko yabaye mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi akaba mu itorero rya deperi ndetse mu musilamu kuri we avuga ko iki gihe cyose yamaze kigera ku myaka mirongo ine n'itatu amaze avutse yakibayemo mucyo yise ubuyobe mubaraka agasobanura ko ariyo mpamvu ashaka gufasha n'abandi bayobye nka we bagasobanukirwa kenshi na kenshi ababigi baba misiyoneri inyigisho bazanye bababwiye ko baso ari abazimu bababwira yuko ari abagizi ba nabi ari amadayimoni ari abashitani igihe umusenze cyangwa se umwiyambaje n'iyo umurose genda usenge utokeje yewe iyo ndose data niba nari- nagiye gupiganwa isoko ndaritsindwa numva rero eh, abo ngabo batakabaye baba bazimu ahubwo bakabaye badushyigikira kuko ariyo maraso yacu iyo myaka yose nari ndi mu buyobe ubuyobe nari ndimo niyo mpamvu mbwivanamo n'abandi babyumva bumva ijwi rya amerika bayobye nkanjye babivemo ibyo mubaraka yita ubuyobe hari abasanga ahubwo ari we urimo kugenda ata umurongo pasiteri desire rutaganda wo mu itorero presbyterienne mu rwanda we avuga ko abashinze iri tsinda aribo bari mu buyobe abanyarwanda basanzwe bazi imana mu byo bakoraga byose umuntu iyo yarwaraga yewe niyo yajyaga no kuraguza bikananirana yavuga ati hasigaye ubushobozi n'ubw'imana ibyo kutemera yezu no kutemera muhammed kubamwemera ibyo byo mubibona rwose yewe ndabivuga ntabembekereje ni ubuyobe bukomeye cyane n'ubundi kiliziya gaturika cyangwa n'andi madini yemera imana ntabwo asenga bikira mariya kuko bikira mariya twemera ko ni nyina w'imana eh, ntabwo rero bamusenga rwose ahubwo turamwubaha twumva nk'umubyeyi nk'uko abana bubaha umubyeyi wabo kandi abayisilamu nabo bafite muhamadi nk'umuhanuzi ntabwo bamusenga muhamadi ni umuhanuzi w'imana bazi ko imana ara ariyo mana rema yonyine ibaho nta mana y'abakurambere nta mana yindi ibaho uretse imana rema yonyine gusubira rero kuvuga ngo tuterekere n'iki Ne- n'imihango ya gipagani abashinze iri tsinda nubwo basobanura ko bifuza kugarura umuco gakondo w'abanyarwanda usanga nanone uburyo bakoramo bwo guterekera bunyuranye n'uko kera baterekeraga babikoraga kuri bo ngo baterekera mu buryo bugezweho twaterekeye mu buryo buri modani iyo baterekeraga bacanaga mu ziko bagafata agacuma bakagashyiramo inzoga bagashaka n'intongo y'inyama bakajya mu ziko bakagaragariza uwo baterekera uwo ari we niba ari so ukamuha icyo yakundaga niba ari sokuru ukabuza icyo yakundaga ukakimuha ugasoma kuri ya nzoga utiseka agororoka nguhaye inzoga ngwino umpera abana gutunga ngwino umpera abana kubaho ngwino unsindira abanzi abarozi gutyo ibyo rero birimo dani niba ducana ziriya muri natwe iyo ducana imuri tuba turya inyama bokeje ku mishito aho turi hose tuba tunywa n'inzoga inzoga z'ubwoko bwose niba ari ikigage niba ari inturire niba ari inkangaza niba ari na za nzoga zindi abashinzwe umuco se bavuga iki kuri iri tsinda ryazanye imisengere mishya yo guterekera negereye jacques nzabonima wo mu nteko nyarwanda y'ururimo n'umuco batangaza ko niba abagize iri tsinda bashaka gusobanurira abanyarwanda uko umuco wo guterekera wakorwaga byaba ari byiza ariko ari ugushaka kunenga imyemerere y'abandi byo byaba bibusanije n'amategeko u rwanda rugenderaho mu myemerere y'abanyarwanda bemeraga yuko hariho imana rurema yaremye byose ariko bakemera ko iyo mana ifite byose nta kintu na kimwe ikeneye ahubwo ariyo ibitanga ku buryo abanyarwanda batinyaga ya mana kuyegera kubera bwa buhangange bwayo ahubwo bakemera yuko hari abantu bababanjirije nk'abakurambere babo bavuye muri buno buzima bafite kuba bayegereye kubarusha bafite kuba babifashisha muri kwa kwambaza kwabo guterekera rero byari ukunyura kuri ba bakurambere babasaba yuko babatsindira ibyago bahuye nabyo babasaba yuko babatsindira ikibi icyo ari cyo cyose ku buryo rero u- umunyarwanda washaka kugendera muri uko kwemera nta kibazo kirimo ikibazo niyo ashatse kubikora adakurikiza amategeko cyangwa asebya iby'abandi abagize iri tsinda bemeza ko kugeza ubu bamaze kugera ku bantu magana abiri bakaba bahura rimwe mu mwaka bafite intego yo guhuza imyumvire igamije guhindura abatuye isi bakabereka ko imana yabo imana y'u rwanda imana ya buri muntu igikora iri tsinda ryashyizeho amahame yo kugenderaho ndetse rivugurura uburyo bw'imisengere gusa bo baracyemeza ko atari idini bagiye gushinga ahubwo ari itsinda rije gufasha abantu guhindura imisengere asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
twari twabwiye mu ntango y'uko twagerageje kurondera urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bitangaza amakuru bikanakora mu gihugu cy'u Burundi kugira twumve kigiye gukurikira nyuma y'amezi atandatu y'ibihano yaheze uno munsi yari yahawe ijwi rya Amerika na BBC ijwi rya Amerika i Bujumbura ritubwiye ko mu rwego CNC bababwiye ko umwanya n'umwanya bashobora kubarondera kugira ngo bababwire igikurikira biciye mu kiganiro n'amenyesha makuru bidakunze kwico kiganiro gitunganywa bakazoca bagitunganya ku munsi w'ejo turaza rero kubikurikiranira hagufi nari nabiciye ku masonga nk'itangura impunzi z'abarundi zahungiye muri uganda zivuga yuko zitari ko ziritabwaho bikwiye reka umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi atubwire ku muriri w'ino nkuru murantunga mu buhinga bw'ibyuma turabona bitariko biratukundira ko iyo nkuru ya ignatius tuyikurikira tubanze mu ikambi ya mahama aho abahungiye bana b'abigeme bahungiye muri iyo kambi ya mahama iri mu gihugu cy'u rwanda bugarijwe n'ikibazo cy'uko batwara inda ku bwinshi n'abazibatwaje ntibabiteho pierre claver niyo nkuru aratubandaniriza ino nkuru
barazitwara mu nyene hatari nawe urabyumva ni ubuzima bubi nyene bwo mu nkambi ariko aritwengera kubera ndamubajije ikibazo azi neza ko cama cahibonekeje nicerekeye inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato batarubaka izabo uwo mukenyezi ahetse umwana ubundi nawe amufise mu ntoki atahaduheka turi benshi abafise abagabo n'abatabafise hariho abazitwara bafise abagabo hariho abazitwara batabafise urumva nyene biragoye ariko nk'abakobwa bazitwara ni ba bandi nyene babahendesha nk'amajana atanu majana atatu kugira ngo nabo baronke kuntu bobaho ubundi nawe ati byose bitumwa no kubura ico umuntu akora maze ubuhumbo bugahabwa indaro yamara uwo muvyeyi abazwa nuko abakobwa batwara izo nda babikora mu kutamenya ingaruka mbi bigendana abahanura kwihangana mu buzima butoroshe barimwo abakobwa nyene baragenda iyo o bakabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni ukubahemba bamara kubahenda ubwo bakabahenda nyine bakabatera inda bamara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko uko nawe nyine umubiri uba wamugoye ashobora kuba avuga ati ngewe n'ubundi ngire mpfe n'inzara reka ndondeze uburyo nohendana agahendana muri ubwo buryo ugasanga yandi arayitwaye adafise n'iyo azoyijyana n'uwayimuteye umwana akamwanga
yongera koko abasore nabo bihereza ibiyayuramutwe biri mu inzoga zikaze cyangwa itabi rikaze barangwa nyine ibyo bitabi bakanywa ibyo biyoga numva nyine ko atari byiza kuba bona binywa mbese baba bakwiye kunywa ibyo abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyine nawe atari wowe utokwifuza kuba bona bibona yego aba nabo bati ibyo byiyuramutwe biri mu bituma haduka ingeso mbi harimwo n'izo nda zitifujwe barabinywa hari igihe babibuza no ngaha mu nkambi ariko baguma babizana nyene barabikora nyene nawe urabyumva rero numva ko baba banyweye ibintu bituma bibayayura mu mutwe ega kwiba babitegwa n'inzara bafise icyo bajya ntibogenda kwiba abana ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handutseho n'ingeso mbi zo kwiba umwe mu basore twaganiriye wewe naho adahakana ko biriyo amenyesha ko ibyo byeyuramutwe atari byinshi ibyo byeyuramutwe tw'ibingo tubikuye hehe ko atabo tubikura iyi nkambi kandi ikikijwe n'abapolisi abasirikare twabikura ziganigwa he ziganigwa he izo zawaragiye ko n'akayuki bayikuye suruduwiri bazikuye n'amaburiburi twinywera turubo zonyene n'ukanyoye nawe nyine abavuga ati afise nk'umuryango hanze yakamuhaye ubuserukira ishyirahamwe aser mu rwanda yemeza ko amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye yitaye impunzi harimo na aser akora ibishoboka byose kugira impunzi zigira amagara meza hamwe no kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe cyangwa abahanduriye indwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondoka sgbv protection ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu rwanda bumenyesha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo bukinga ayo mabi yo gutwara inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato hamwe no kurwanya ibiyayuramutwe ubwo bushikiranganje bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu mu ikambi abaremesha kiyago n'abaserukira abandi n'igihe cyose habaye inama ihuza impunzi ivyo bibazo ntibireka kuvugwa mu ntumbero yo kuvyiri kubarinda ni mu gihe igice kinini c'abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu n'umunani baba mu ikambi y'impunzi ya mahama bagizwe n'ugwaruka pseklaveni nkuru i kigali ku bw'ijwi ry'amerika Ignatius Bahizi muri ya nkuru nari nabaciye ku masonga y'ibibazo biraje ishinga impunzi z'abarundi zahungiye muri Uganda ahanini no kubura ingene bivuza buri gihe iyo uganiriye n'impunzi zituye muri iki gihugu kimwe mu bibazo zivuga ko bizibangamiye ni ikibazo cyo kubura ubuvuzi bukwiye mu gihe zirwaye dore ko hari n'izihunga zifite uburwayi bukomeye bukeneye ubuvuzi bwihariye nyabenda damien ni umwe mu bayobozi b'impunzi kandi unashinzwe kuzivugira hari abantu benshi bafise indwara zidakira za diyabete imitima bapfira ngaha muri ibi bitaro bya uganda mugabo kubera babuze iki kubera babuze iyo miti baba bakeneye canke babankiye no kuja kwivuza hanze kubera bavuga ngo nta buryo buhari ntibukwiye ko hari abantu benshi b'impunzi bapfa kubera bataronse ubufasha bw'intuze bw'iyo miti yo kwa muganga nyamara ariko ushinzwe umutekano w'impunzi mu ishyirahamwe hsr mu gihugu margaret otieno yabwiye ijwi rya amerika yuko bakora ibishoboka byose kugira ngo impunzi zibone serivisi zihuye n'iz'abanyagihugu babona ku buryo badashoboye kandi badafite amikoro yo gutanga ibirenze kuri ibyo kandi ko ikibazo cy'ubuvuzi ari ikibazo rusange kitareba impunzi zonyine so we have medical assistance program by, run by several of our partners.
Ati dufite ubufasha bw'ubuvuzi bushyirwa mu bikorwa n'inzego zitandukanye zo dukora nazo haba mu makambi na hano mu mujyi wa Kampala dukorana n'ishyirahamwe rya InterAid rifite amavuriro atandukanye ryoherezamo impunzi zifite ibibazo by'uburwayi butandukanye InterAid ifite abaganga basuzuma impunzi kumenya ibibazo by'ubuzima zifite nuko abo baganga bakohereza abarwayi mu mavuriro atandukanye mu gihugu ariko impunzi imwe zinavuga yuko n'ubufasha buke hsr ivuga ko iziha nabwo zitabona kandi n'ibyo bizeza impunzi bidakorwa etienne kamari nawe ni umuyobozi muri komite y'impunzi z'abakongomani urabona uko serivisi zimeze z'ubuzima hano ni ukuvuga ngo urwaye uri mu mujyi ujya ku kigo nderabuzima kikwegereye cya leta niko bimeze igihe cyose hari kompleyinizi za serivisi za leta kuko zitihuta ziritonda hamwe na hamwe ntiziboneke uko bikwiye ahandi ugasanga niba ari imiti bashaka ntihari ariko ni ibintu twagejeje ku buyobozi bw'impunzi ndavuga aya mashyirahamwe afasha impunzi arabizi yose instead basubira inyuma bakajya kubwira gavumenti iti ni gute dushobora guteza imbere izi serivisi cyangwa ni gute ibintu byaboneka bakatubwira ko barimo babikora ku bufatanye na leta ibyo nabyo biri mu nzira ruswa ni kimwe mu mbogamizi impunzi zivuga ko zihura nazo iyo zigiye kwaka serivisi zazigenewe cyane cyane ubuvuzi uburezi hamwe no kwimurirwa mu bindi bihugu akaba rero izo serivisi zisa nk'izigurwa n'abafite amafaranga impunzi zitayafite ntizifashwe ariko ikibazo cya ruswa mu nzego zishinzwe impunzi nacyo cyahagurukiwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango itabara imbabare ku buryo hari icyizere ko hagiye kubaho amahinduka ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala
aka ni kazi kikabamenyesha ko tugeze mu kiganiro c'amagara y'abantu duha ikaze mugenzi wacu i bujumbura diane ndonse ahagiye kugaruka ku indwara y'intandara umuganga amuha umuco akanawuduha ni muganga remi hagererimana
indwara y'intandara iri mu ndwara zihitana ubuzima bw'abantu cyane abaganga bemeza ko abana batari bake ibafata bakivuka nubwo atabitigiriye ibirashigwa ahabona muganga remi hagerimana umwe mu baganga bavura indwara zifatira mu mutwe atangura asigura ko iyo ndwara y'intandara ifatira mu bwonko ariko ikigaragaza mu buryo butandukanye indwara y'intandara abantu bamenyeye kubona ko ari umuntu afashwe n'ibintu bimufata bukwi na bukwi kikubita hasi akajugumira agata amaboko agata amaguru akarerembuza amaso mu nyuma agaca ata ubwenge agaca mbere no kwisobaho akisobako akagira amaraso mu kanwa kwihekenya ku rurimi ariko ibyo mumenye yuko ari ubwoko bumwe bw'intandara burya intandara nuko ari ingorane ziri mu bwonko bw'umuntu ubwo bwonko rero bufite ibihimba byinshi bufite icyo bukora ku mubiri w'umuntu ni muri icyo gihe asigura ko intandara zishobora kwigaragaza mu bice bitandukanye by'umubiri ku bana bakiri bato aratubwira ibimenyetso bimwe bimwe umubyeyi ashobora kwibonera ko nubwo bitoroshe noneho muzobona kenshi umwana tuvuge yicaye ku meza ariko aranywa akayi kubona mu kanya gatoyi ari kurya igikombe hasi ciya kuraba umenga ariko araba mu kirere abajije kugira intandara kandi atikubise hasi ushobora kubona umwana yari arandika utuntu ariko uramukoresha devoir ukazibona mu kanya arahagaritse akurabya ukuntu akwishura intandara zaraheze kuba muri ako kanya nyine ubwo biroroshe yuko ari nk'umubyeyi ashobora kubibona kuri uwo mwana wiwe nicyo tuvuga biragoye utabimubwiye kenshi uzosanga umubyeyi afashe umwana akamukubita ngo ariko arafyina kuri kumenya igikombe wari kubarimo icyayi kuri kutaye ikaramu kuri kutanyumviriza nawe kumbe yagize intandara ugasanga arafashe arazanye umutwe wiwe arararamye arabye hejuru hirya aciye aduza n'ukuboko mu kanya gatoyi mu nyuma aciye agaruka ko yari ameze izo zose ni intandara rimwe na rimwe birashika abantu bakitiranya igisahuzi hamwe n'intandara nahanyene muganga aratanga umuco igisahuzi ntihajya tuvuga umwana ashusha se ubushobozi bushika ku mirongo ine na bibiri mirongo ine n'itatu n'icenda agaca agira ibyo kugira amakomvirisiyo bivuye kubera ubwonko bushushe bubaye irite canke bukabuwe n'ubwo bushuhe agaca agira ico bita igisahuzi nubwo kurya si intandara burya ashobora kugira bijya anye ubushuhe buheze bigahera nta ntandara zose birakubwira cyo bigashika umwana ashonje yagize muri hypoglycemie canke kubira ibintu vy'ivyunyunyu vy'amaiyo amasodium canke calcium akagira ibyo biti ibisahutse mugabo intandara turiko turavuga n'izirya zifata umuntu zikagenda zikagaruka atakintu zitumye kibone ku muntu yopima ariko arabona hagati aha muganga remi hagerimana aratubwira ibishobora kuba intandaro yo kurwara intandara ku bana bishobora gutuma bagira intandara ni byinshi icambere kubura gushika kenshi ninge n'umwana yavutse akavuka atevye tuvuge bajya abana bavuka ntibace barira ubwo nyene ujya mu atari kwararira umenye yuko ari ahantu mu bwonko ogisijene amaraso atari kwatembera neza uza usanga mu nyuma y'iheze iminsi kubera iyo nkovu y'aho hantu amaraso atashitse acagira intandara ubwo nyene kumbure kubera bavutse barushe kumbure kubera bavutse bafise infection mama we yari arwaye canke kubera yanyoye y'amazi ari mu bihimba by'irondoka by'umupfasoni ariko aravyara acagira infection agaca agwara ikindi naco gishobora gutuma agira intandara bikunda gushobora kubana cane no gushobora gusanga ari umwana avutse kumbure afise malformation afise ahantu hatameze neza mu bwonko yavukanye ashobora kuba ari malformation ikivyimbe kiriyo ashobora kuba ari ibintu bidateranye neza mu bwonko imiringoti y'amaraso n'ibindi birashobora gushika uwo mwana rero ashobora kugira intandara intandara ziri mu ndwara zica intandara mu ndwara yica kandi yica n'ingoga kuko irashobora kukwica ukigira iyo ntandara nyene by'ibisahuzi nuvuga ubwoko bw'ibisahuzi bikurikirana cane ikagufata ikakujugumiza umuntu bikanga kuhema umuntu ugaca uvuga nyene cyo bita état domal épileptique ni ukuvuga intandara imaze umwanya munini kandi iminota mirongo itatu ataruhutse na gatoya haragira igihe ubwonko tuba bukaruha amaraso na ogisijeni byatuza kuja mu bwonko bigahagarara kubera wabukoresheje cane rwose umuntu agateba agapfa hambavu y'ibi muganga abandanya asigura kandi ko ukudacandagisha umwana nk'uko bikwiriye bishobora kumukwegera intandara ariko mu gihe umwana ayivujwe mu kiringo kitarenga imyaka ibiri ikimenyekana irakira ariko kandi ingorane zikagaruka ku kubura ubumenyi bukwiye mu bavuzi kugira bashobore kuyivura neza muganga remi hagerimana avuga ko vyongeye hari igihe n'imiti igorana kuboneka muri iyo minsi iheze hareze nk'umwaka imyaka ibiri twagize ingorane imiti mu burundi irahera rwose turabura ico turiko turakora abana bakabura imiti abakozi bakabura imiti ugasanga imiti baja kuyirondera hanze ariko ndabona ko muri ino minsi umenga iriko irasubira kugaruka buhoro buhoro iyikenewe ari imiti bita essentielle de l'oms itegereza kuba iriho mu bihugu byose vyiyubaha kandi bitegereza kubahiriza amagara y'abantu hari imiti ikenewe ishikanga ine cyangwa itanu ivura intandaro tuza kubiriho iyo miti ngaha mu Burundi mu bisanzwe myinshi iriho hari n'iyindi usanga itariho bataza gutuma hanze iyo bikenewe igitera ingorane kenshi je nkunda kubona nakira abarwayi kenshi baba baciye ahandi henshi nuko usanga umuntu bamuhaye imiti itariyo ugasanga intandaro ko yari yari intandaro yari isanzwe yovuwe neza kubera bamuhaye umuti utari usanga intandaro yaciye ihinduka ibiyindi itazokira n'ingoga muganga remi hagerimana ahanura abakora mu gisata cy'ubuvuzi ko abavyeyi bokurikiranwa cane bacibungenze mbere bakarushirizwaho kwitwararikwa mu gihe bariko baribaruka vyongeye leta igakora amahimiriza mu banyagihugu ku bijyanye no gusigura indwara y'intandara ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
Diane Ndonsa arakeneye no kuri duce dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakinuye yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Rodrius yamfashije muhinga bw'ivyuma na Jediane Nahazwe twari kumwe twemye tubifurize kuranirwa mu banye no mu vyanyu mandanye mwumviriza ibiganiro vy'ijwi rya Amerika makuru ari imbere turagaruka ku matora yaraye abaye abashinga amateka n'abakenguza amateka abashinga amateka baba demokrate bigarurira inama nshinga amateka abarepublikani nabo bigarurira sena bizohindura iki muri politiki ya amerika ubusesanguzi mu biganiro byacu biri imbere